dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington dc ku ijwi ry'amerika muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi ni umwihariko kuko twagihariye umurage n'indoto z'umuhanzi w'umunyarwanda kizito mihigo amakuru y'uko mihigo yitabye imana yamenyekanye ku wa mbere tariki cumi n'indwi z'uku kwezi kwa kabiri uyu mwaka bibiri makumyabiri imana imwakire mu bayo
nyagasani ni wowe soko y'ubuzima bw'icyitwa ikiremwa
mbere yo gutabaruka umuhanzi kizito mihigo yari yatangiye gahunda yo kwigisha umuziki abana ahereye ku bumenyi bw'ibanze burimo kumenya amanota ya muzika ku buryo bizabafasha mu muziki uwo ari wo wose bashaka gukora n'aho bawukorera hose ni ikiganiro yasobanuyemo umugambi intego ndetse n'indoto yari afitiye urubyiruko ibi kandi nyakwigendera kizito mihigo yabiganira n'ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga tariki makumyabiri n'icyenda y'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize iki kandi nicyo kiganiro cya nyuma kizito mihigo yahaye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda aho muza no kumva amajwi y'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ndetse n'amajwi ya mugenzi wacu eugene mukankusi wayoboye ikiganiro namwe bamenyeshe ku buryo bw'umwihariko kizito mihigo yari mu bakunzi b'imena bitangiye radiyo ijwi ry'amerika imana imwakire mu bayo twifatanije kandi n'umuryango we muri ibi bihe bikomeye yifuza kugusanga nyagasani ni wowe buzima nyagasani ni wowe bukire
tugaruke noneho ku kiganiro cya nyuma kizito mihigo yakoranye na radiyo ijwi ry'amerika ese igitekerezo cyo gukangurira urubyiruko umuziki cyamujemo ku buhe buryo nibyo nanone mu kiganiro cy'umwaka ushize kizito mihigo atangira asobanura hari abantu bakunda kuririmba bakunda muzika muri rusange ariko batazi ibyo bakunda ibyo ari byo reka mbasobanurire wenda hari abantu umuntu wese akenshi iyo abantu bagiye mu misa korari gatera indirimbo barayikiriza akenshi bajya muri urubyiruko rujya muri za buwate de nuwi babyina narwo rukabyina rukaririmba ariko bababwira ati ibyo bintu mwaririmbye byandikwa bite babyandika bate kuko muzika igira uburyo yandikwa ku buryo mu buryo bwa gihanga ugasanga ntibazi kubyandika ni nka kwa kundi rero umuturage atunze isuka agahinga akajya mu murima akihingira urumva ushatse wamwita umuhinzi ariko ntibibuza ko burya habaho n'amasomo y'ubuhinzi n'ubworozi umuntu akaba yaminuza akazamenya uwo mwuga mu buryo bucukumbuye muzika yo nayo kuba umuntu batera indirimbo akikiriza ntibivuga ko burya aba yizi muzika ni ubumenyi umuntu yiga mu ishuri akiga uburyo yandikwa akiga uburyo isomwa nababwira ko nk'ubu ikintu ndimo ikintu ngamije nari nanagamije ntangira kiriya gikorwa ni ukugira ngo mu rubyiruko rw'u rwanda tugire abantu bazi gusoma amanota ya muzika amanota ya muzika ku batabizi ni ibimenyetso bihuriyeho minsi yose umuntu yandikamo indirimbo ku buryo yandikiye mu rwanda nshobora kuyohereza muri amerika bakayiririmba nk'uko mbishaka kandi ntagiye kubigisha ubwo bumenyi rero nibwo nashakaga guha urubyiruko rw'u rwanda kuko abenshi bakunda muzika ariko nyine ntibazi kubyandika ntibazi no kubisoma ibyo bimenyetso icyo ni icya mbere icya kabiri muri kiriya gitekerezo nashakaga gufasha abana kugira ibiruhuko byiza muri iyi minsi mu rwanda hari ibibazo byinshi mu rubyiruko bavuga ikibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge ibibazo byo gutwara inda zitateguwe n'ibindi ku buryo yewe n'abarebye usanga bishobora no kuba biterwa n'uko iyo urubyiruko ruri mu biruhuko biba bidafite ikintu ruhugiramo rukunze kandi kikifitiye akamaro ndavuga ni reka amasomo ya muzika azajya aba ikintu bahugiramo bakunze ko mu rubyiruko hatiya rwose rukunda muzika noneho bamenye bagira ubwo bumenyi ariko binabafashe bibabere okupasiyo bikira ikintu bahugiramo kandi kibafitiye akamaro kibabuza kuba bajya mu zindi ngeso zitari nziza ngaho nguko nibyo bintu bigira urebye nari bigamije ntangiza iki gikorwa yego kizito ni igitekerezo cyiza hariho gushaka gushaka gukunda hariho gukunda umuziki ariko hariho no gushora abo bantu Eh, no kumenya- abo bana no kumenya no gusobanura.
kumenya gusobanukirwa Aba- abo mwigisha mubatoranya gute ni abantu ba- ni ababizanira baka- kubera ko babi- babikunze cyangwa se mufite uburyo mujya mu mashuri cyangwa n'ahandi haba hari abana benshi mukabitoranyamo abafite impano Ye- ye- bo dutanga amatangazo buri gihe uko abana bagiye kuza mu mu biruhuko dutanga amatangazo tubwira abana ko umwana uwo ari we wese wiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye muri kigali ubu ngubu twari tukiri muri kigali n'ubushobozi bwacu bwatugarikirizaga ashobora kuza akiyandikisha nta kizami tubaha mbere yo kwinjira kuko tuba tubizi ko bose abenshi bashaka gutangirira ku- kuri zeru ni ukuvuga ko dutangira bose tubaha ubumenyi bw'ibanze ibyo nakwita remosiyo de baze noneho ubwo bumenyi bw'ibanze ni ni ukwandika ayo manota tugatangira hasi rwose ku byo bita dore mi fa sol la si do ni nk'uko iyo umuntu atangira gusoma no kwandika batangira ku nyajwi u o a e i natwe dutangirira hasi noneho bamara kubona icyo nakwita remosiyo de baze eh, ari nabyo icyo cyiciro usa- urebye tugiye kurangiza ubu ngubu bakaba batangira noneho no gutekereza gucuranga no gutekereza se eh, kuba ba- umuntu havuga ati reka ndebe niba naba umuhimbyi w'indirimbo kuko buriya muri muzika habamo eh, imyuga myinshi habamo umu- uhimba harimo uririmba ufite umuhogo mwiza harimo ucuranga harimo uwandika eh, amagambo y'indirimbo uzi kwandika amagambo abantu baririmba ukumva ni amagambo meza hakaba n'umucuranzi So, ni- ni- ni imyuga myinshi eh, umuntu ahita- ushobora guhitamo umwe nyuma ariko wabanje kugira ubumenyi bw'ibanze bugusobanurira icyo- icyo muzika ari cyo yego nuko ntango yo gushimiraho ababera mu mpande zose z'isi aho baherereye Eh, reka ngushimire nanjye mu izina ryabo ndabasabiraho umwaka mwiza muze mubone ibyo mushaka mu rugo ho mu bikorwa bya minsi yose imana izibarinde yego yego nawe rero wose kimwe n'umuryango wawe n'inshuti nuko ntaho ndashinga ariko nizere muri demire ventene ntuzashinga Ya, umuryango umuryango ariko baragiye ga Bose.
none sigaye ndi ni- nigenga urumva ni dance nihangane Eh, none indirimbo ho asohora yasohoyeho zirafasha ah, abantu benshi hari muri demire eh, demire kenze niho eh, thomas kamirindi yampa indirimbo ye yaguhaye indirimbo ya kizito
Ego, kizito mihigo niba wari yarafashije wayatse cyane.
yari ni iyihe
Iyi yavuyeho muhejeje kuvuzaho Mhm.
Eh, yarafashije cyane irantumaho na- nakomeza ibyizigiro Mhm.
kwihanganira ibimbayeho byose none ndamushimire cyane ndamutumira ko natembera mu gihugu cy'u Burundi nanjye ndifuza ko aho azaba ari hose nzashikaho kumureba ndamwibonera kuko ndamukunda cyane Mhm. azagusanga hehe urubahagana i bujumbura Eh, ndi bujumbura ku mugwa mukuru Mhm.
eh, niho ndu- niho ndi yego ubwo twizere ko muri uyu mwaka ndamushimiye cyane rwose imana izimufashe eh, umuryango we n'igihugu cye atuyemo imana izimugirire neza azarangize n'umwaka mwiza tomasi kamirindi umundamukize rwose nimba ari muri muze umundamukize rwose nawe yarambaye hafi mu mwaka wa demire keza arandemesha yivanye n'ibihe Mhm.
imana izibagirire neza Eh, none ntibyashoboka iyo ndirimbo se sinzi ko mwayinyoherereza sinzi nyine zagenda mwaba mukoze cyane ubu tuvugana agenda mu rwanda mu ntara y'amajyepfo ni igitekerezo Mhm.
no kumubaza nabyo birimo Eh, igitekerezo ashaka kumu- kumuhana cya- n'ikibazo yenda nimba ariko nabyita nagira ngo mbaze nimba yenda hari hari indirimbo asha- azongera kutu- kudusohorera yenda zijyanye n'icyunamo kubera ko mu gihe yenda amaze afunguwe nimba ariko nabyita cyangwa se avuye mu mu kasho sinzi yenda nimba hari ubutumwa yenda bwihariye yenda bujyanye no kwibuka yakongera kuduha hari abakunzi benshi twari tumutegereje twari tumutegereje tumukunze dukunda yenda ibihangano aduha ariko ubu ngubu twumva yenda mu rwanda atari kwigaragaza cyane ni iyihe mpamvu iri kubitera ko tutari kumubona cyane muri muzika nyarwanda Mm, kandi turamukeneye cyane turamukeneye turatwubaka rinda indirimbo nziza rwose zikatwubaka bamwe mu bantu nk'urwaruka cyangwa se urubyiruko rwo mu rwanda dukunda dukunda ariko ntabwo turi kumubona cyane ntabwo ari kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga ku ruhando mpuzamahanga cyane ubu ngubu dusa dusa nkaho we ntabwo bigisohoka cyane ku maradiyo sinzi impamvu wenda byatubwira
bishoboka kubwira kubisobanurira mu buryo bwimbitse
Eh, numvisa cyambere arabaza niba mu cyunamo hari indirimbo nteganya kuhimba mm.
Ah, nk'uko bisanzwe nta- nta- nta cyunamo kijya kiba ngo niyo kwifatanya n'abanyarwanda n- n- n- no mu- no mu kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu uyu mwaka tube turangiza nifatanyije n'abanyarwanda bindi n'ibindi ebyiri yitwa kubabarira ntibivuga kwibagirwa n'iyitwa abarinzi b'amateka atese kuki tutakizumva cyane ku maradiyo ni ibyo rero ntabwo ari igihe yabibaza icyo yabaza ba nyir'amaradiyo kuko ntabwo twebwe dukora twebwe dukora iki- iki- ikijyanye no guhimba indirimbo tukayishyira ahagaragara ariko Mm.
ntiwajya kubwira abantu ngo nyabona mujye Nimukine muziranga igihe indirimbo.
badashaka kubi igihe babona wenda itajyanye na gahunda bateguye gucishaho ntabwo mu- mu by'ukuri eh, icyo kibazo mbajije ngo kuki bitacyumvikana ku binyamakuru ahubwo abanyarwanda ntabwo ari uwa mbere bimbagiye Mm.
ariko bajya babibaza ayo maradiyo ahubwo batuze ko dushaka igihangano runaka kuki mutakitumiriza kandi hano mu rwanda hari uwo muco wo gutelefona ku maradiyo abantu bagasaba ibyo bifuza nibyo ko Eh, ndumva ndumva ndumva ndumva bajya babibaza amaradiyo kuko ngewe ntabwo eh, akazi kanjye nk'umuhanzi kagarukira mu gusohora indirimbo kuyihimba nkayishyira ahagaragara Mhm.
hanyuma ibinyamakuru nabyo bikareba niba byayikoresha cyangwa bitayikoresha urumva rero izo mpamvu impamvu wenda bagabanyije eh, ku- gutambutsa ibihangano byanjye nibo babisobanura Mhm.
ndi muri tanzania mwiriwe neza mwiriwe umwaka mwiza kandi
ewa twese ewa twese Mm.
eee mfite ikibazo nashaka ko mbaza mutumire kwa- ubwa mbere ndabanje kumuramutsa Eh, hama ikibazo ca mbere nari ifise mu bijanye yego n'umuziki wiwe ariko arakora nashaka mbaze nke- nk'imigambi yoba afise muri uyu mwaka tugiye gutangura wa bibiri na mirongo ibiri ibiteramo duvugeme n'ibindi n'ibindi nk'ibyo bintu nk'ibyo yoba ariko arategura kandi yoba ariko ategura ikindi giti cyoteza imbere urwaruka ruri inyuma yiwe mu bijanye n'umuziki ibibazo byanje ahanini n'ibyo Eh, arasa nkubaza imishinga mfite ku- muri uyu mwaka ugiye gutangira Mm.
Eh, nagira ngo mubwiye ko maze umwaka eh, maze umwaka rwose unarengaho ibyumweru bike ntangiye eh, ibiko- ibitaramo eh, tubune tubune mu- muri diyosezi zitandukanye z'u rwanda muri mu maparuwasi atandukanye agize diyosezi z'u rwanda ntabwo irarangira ariko ndateganya kuyirangiza mu kuyisoza mu mu- mu- mu- mu- mu ntangiriro z'umwaka utaha iyo turune y'indirimbo z'imana muri paruwasi zitandukanye ni- ni- ni- niyo nahaye agaciro eh, mbere na mbere kuko numvaga abantu bagomba kwibuka uwundi we ndi umuhanzi w'umukristu gaturika Mhm.
Eh, na- nashakaga ko iyo identite abantu batayibagirwa hari abantu bajya bitiranya ibintu Nubwo na- na- na- na- nabanje gukora iyo iyo gahunda yo gutaramira abakristu bari bankumbuye ba- eh, ubu rero nzarangiza icyo gikorwa cyo kuzenguruka amadiyoseze mu ntangiriro mu mu mezi ya mbere y'umwaka utaha niyirangiza nibwo nzategura igitaramo cya rusange noneho cya kindi cyishyuza abantu bakishyura eh, baga- ba- umuntu wese akaba ashobora kuza n'indirimbo zitari za kiliziya noneho zikaririmbwamo Mm.
Eh, nyuma yabyo ndizera ko eh, yaravuze by'uko na- uburyo mfasha urubyiruko ngira ntiyatangiranye natwe ariko ndizera ko iri shuri twatangiye rya muzika rizagenda za- ryaguka ubwo niko ngenda mbiganira n'abandi bashobora kumbera abafatanyabikorwa ku buryo bitazaguma i kigali gusa ahubwo uyu mwaka utaha uzarangira byibura ko mu mijyi itanu ikomeye mu rwanda ni ukuvuga wenda muhanga eh, musanze gisenyi kigali evidama wenda no mu ruhango n'i butare se a- a- a- mu mijyi ikomeye y'u- y'u rwanda hazaba hari ahantu abana bigira muzika mu biruhuko Mm.
ku buryo umwana azajya muri vakanse aho ari hose mu rwanda avuga ati nzagira ibiruhuko byiza ndi kumwe n'abandi banyeshuri twiga muzika ku buryo eh, mbese biba umuhigo ku- n'abanyeshuri bazajya bava ku ishuri babwira ababyeyi babo bati mama papa nimba uwa mbere nintsinda amashuri muzampemba kujya kwiga umuziki Yego.
nuko biba ikintu cy'umuco mu rwanda urumva rero ndizera ko bizagenda byaguka ni- nicyo cyifuzo mfite kuri uyu mwaka utaha Mm. mwari mwabikomojeho dutangira muvuga ko mukorera muri kigali kugeza ubu ngubu kubera ubushobozi Eh, ni nashatse kubaza niba muteganya koko kuzajya n'ahandi mu bindi bice by'igihugu Um, Yeah.
mu ntego mwari mufite cyangwa se mufite mu bijyanye n'uyu muzika mu rubyiruko hari ah, icyo muga- mugarutseho cy'abafatanyabikorwa ba- babafasha cyangwa se babatera inkunga muri uyu murimo mukora Um, hara- ndumva harimo na minisiteri y'urubyiruko nkurikije ibyo mwavuze hashobora kuzamo iy'urubyiruko hashobora kuzamo ah, iy'uburezi ah, hashobora kuzamo ni- n'iy'ubuzima yazamo bitewe n'uko hari abana bashobora kuyoba bakagira ingaruka ku buzima bwabo Um, ah, izo minisiteri zitandukanye n'izindi cyangwa se n'iy'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi murateganya kuzegera kugira ngo murebe ko babafasha muri uyu murimo cyane baturuma cyane ndateganya kubegera gusa nashatse kubanza gutangira kuko akenshi iyo umuntu arimo agenda avuga umushinga utaratangira ntacyo aragerageza gukora abantu ntibabyumva Mm.
nashatse kubanza ku- gutangira kugerageza gukora gukoresha imbaraga nke zanjye nkagira aho ngeze noneho nkajya ngenda mbwira abantu ngo dore yewe imbaraga zanjye zigarukirane mu nyunganire Yego.
ku buryo rero nta gushidikanya ko muri uyu mwaka utaha tuzegera izo institution izo- izo nzego za leta ariko noneho none- none n'inzego z'abikorera ndetse n'imiryango itari iya leta Mm.
Eh, nayo yita ku bana ndetse no ku burezi Yego.
Ah, murakoze radiyo ijwi rya amerika kuduha uyu mwanya tugatanga ibitekerezo tukabaza n'ibyo tuba tutabasha kwiyumvisha nk'uko mpora mbivuga radiyo ijwi rya amerika mwaduhaye amata natwe ntituzabima amatwi Eh, urakoze cyane ndagushimiye reka ntangire nsuhuza bwana kizito mihigo muraho neza neza
umwaka mushya muhire kuri wowe n'umuryango wawe hamwe n'inshuti zawe muri rusange yawe kandi
Ah, bwana kizito mihigo mvuze yuko uri umwe mu bahanzi bo mu rwanda bafite abakunzi benshi benshi ntabwo naba nciye nk'amabere nagira ngo nkomeze nshima ibikorwa byawe bya muzika ariko ikibazo dukunda kugira mm, ndi hano mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali umurenge wa rusororo nashakaga kukubaza ese ni kuki mutajya mumanuka ngo mwegere abakunzi banyu ba hano mu byaro mukigumira iyo mu mijyi kandi mvuze yuko mu cyaro ariho muba mufite abakunzi benshi ntabwo naba nibeshye tukicwa n'irungu bikatuyobera nabyo urahishiwe ariko urahishiwe nta guciye mu ijambo urahishiwe yavuze ko narangiza turune y'indirimbo z'imana mu maparuwasi azaza akabasanga namwe ni ukuri kose kizito mihigo ni umuhanzi nyarwanda kandi dukunda twemera n'ibihangano bye bitewe n'ubutumwa batanga Mm, ikindi kibazo nashakaga kumubaza mm, hari indirimbo aheretse gushyira hanze ivuga ngo aho kuguhomba yaguhomba ese bwana kizito iriya ndirimbo ubutumwa burimo indirimbo nziza birumvikana niyo uyicuranga uba wumva rwose iryoheye amatwi
yeah. Reka- ikindi nashakaga ikindi nashakaga kubabaza cyangwa kubatuma nk'amwe abanyamakuru ba radiyo ijwi rya amerika nagira ngo muze muzadushakire u- uwahoze ari umukinnyi w'u rwanda rwanda aha murakoze radiyo ijwi rya amerika umwaka mushya muhire yego namwe namwe ugire ibihe byiza umwaka mushya muhire Yego, namwe.
Yeah.
kuri twese yego yego kizito um, ibyo abdu avuga urabivugaho iki ibi nabyumvise yatangiye ashima ibikorwa byanjye avuga ko bimufasha bifasha n'abanyarwanda benshi eh, kandi ko bankunda bibi- eh, mu byaro tubataramire nabo tubasusurutse ahubwo ugasanga ibitaramo byinshi birabera mu mijyi Mhm.
nyamara ibyo avuga nibyo ku bahanzi bose usanga eh, iyo ibitaramo biteguwe usanga koko wa mugani hibandwa mu mijyi ibyo avuga rwose ndumva ari byo Eh, kandi ugasanga impamvu ibitera ni uko wenda ibyo bitaramo biba bigamije kwishyuza amafaranga bakavuga bati nitujya mu cyaro nta mafaranga dushaka ari buhaboneke ugasanga ni iyo iyo nyungu finansiye no iyo nyungu y'amafaranga niyo abantu bagenda bareba cyane ariko wa mugani eh, dukwiye kujya twibuka n'abatu- Jewe eh, ku giti cyanjye muri uyu mwaka narabikoze amaparuwasi menshi nagiye nsura ni amaparuwasi yo mu cyaro Mhm.
eh, ntabwo ari amaparuwasi yo mu mujyi kugira ngo wamugane abakirisitu dore ko none eh, nagiye negera amaparuwasi yo mu cyaro nagiye par exemple eh, paruwasi yitwa eh, imutete muri diyoseze ya byumba eh, nasuye ikibeho muri nyaruguru nagiye nyamagabe eh, nagiye ahantu nagiye nagerageje kugenda njya mu majyepfo ni ahantu hatari mu mijyi cyane ariko hari abakirisitu nanone bangaragariza ko bankeneye ubwo ngubwo wabuze nawe uko yavuze buriya n'intangire n'ibikorwa byo hanze ya kiliziya nzajya ngenda ndeba nanone ahari aperi z'abantu benshi aho bavuga bati turagushaka abariho kuzerera noneho rero eh, icyo namubwira cyo doko kuri icyo ndabizirikana ndabizirikana ko bikenewe kurushaho kwegera abantu batari mu mijyi kugira ngo nabo tubageze ibihangano byacu n'ubutumwa bwacu Icya- ikindi yavuze rero yabazaga indirimbo yanjye yitwa aho kugomba yaguhombya nasohoye mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize Ah, ni ni indirimbo eh, y'imana indirimbo yagira ubwo kugarukira imana Eh, eh, inyikirizo yayo iravuga ngo eh, aho guhomba yaguhombya Eh, ugasubira ku isuka ugatangira bushya yakwemera ugatakaza ibyo yakugabiye byose ariko ugahindukira ukayigarukira nka wa mwana w'ikirara icyo nashakaga kuvuga ni uko abantu muri iki gihe iyo abantu bashaka amafaranga abantu bashaka bari mu mashuri mu tuzi dutandukanye eh, rimwe na rimwe nk'umuntu wemera imana nsanga ibyo iyo mihihirikano y'isi igenda i- i- itubuza umwanya cyangwa igabanya umwanya twageneraga imana eh, umubano w'imana ukagenda uyoyoka kubera uburyo twahobeye isi n'ibyayo nkavuga ngo rero imana nk'umubyeyi kuko iki- i- i- iki- ikiri imbere cyane ni ni uwo mubano wayo nayo dore ko ari nayo iguha ibyo bintu iyo ibonye byakubereye ikigirwamana muri iyi ndirimbo ndirimba mu gitero cya gatatu iyo byabaye ikigirwamana yakwemera ibyo bintu ukabihomba akanya gato kugira ngo wibuke aho bikomoka uyigarukire wongere usubire ku isoko none bikazana bigusubiza ni ukuvuga ngo aho kuguhomba aho kugira ngo imana ihombe umwana wayo wa wundi wararukiye nyine mu mu iraha ry'isi cyangwa mu bintu by'isi yakwemera ikamuhomba ibyo bimurangaza ahubwo noneho akayi- a- a- akayigarukira akaba yabona noneho eh, n'uburyo kuko hari hari hari ikintu eh, umuvandimwe wanjye eh, umukristu w'inshuti akunda ku- ku- dukunda kuvuga cyitwa kubaho ucuritse kubaho Bivuze umuntu iki?
acuritse Eh, kubaho umuntu acuritse ni ukubaho icy'ingenzi ari icyaho umwanya wa nyuma na niba itari ingenzi akaba ari ijyaho umwanya cyane ni ukuvuga ko nk'iyo nk'ibyo bintu ba materiel ibi- ibintu amafaranga iby'isi ugasanga bifite umwanya ukomeye noneho rusansi meme y'ubuzima i- i- cy'ubuzima busobanuye cyangwa imana yatanze ubuzima ikaza ku, ku mwanya wa nyuma icyo gihe umuntu aba ariho acuritse I- urumva rero icyo i- indirimbo igamije mu by'ukuri ni ugucurukura abantu baka- ba- bagaha iki- icy'ingenzi bakagira umwanya wa mbere hanyuma n'ibintu bikaza ahubwo bifite noneho icyanga
nongere mbashimire mu bakunzi ba radiyo ry'amerika nshimira kandi namwe mwese muri iyi minsi mwifatanije natwe mu kwibuka umurage n'indoto z'umuhanzi w'umunyarwanda kizito mihigo mwese kandi nongeye kubifuriza kugira ubuzima bwiza mu banyu no mu byanyu kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi
ibyago biruta ibindi ni ukujyaho utumva ijwi ry'imana iyo twishimye cyangwa twizihiwe icyo gihe niho tuba twugarijwe batwibagize icyubahiro cy'imana naho ubutunzi bwacu bwose bukundana bwo kutubera ikigirwamana imana iyo ibibonye gutyo yakwemera ikaguhombya aho kuguhomba yaguhombya ugasubira ku isuku ugatangira gushya aho kumpomba yakwemera gatakaza ibyo yambabiye byose bahindukira nkayigarukira nkawabana w'ikirara aho kuguhomba yaguhombya ugasubira ku isuku ugatangira gushya bahindukira ayigarukira nkawabana w'ikirara aho kuguhomba ntaguhombya ugasubira ku isuku ugatangira gushya aho ku mpoma yakwemera ngatakaza ibyo yambabiye byose ngahindukira nkayigarukira nkawabana w'ikirara ndangamiye umusaraba niyo nganzo yanjye ndangamiye iryo banga ry'umucunguzi kuko ari ryo nkesha agakiza ndangamiye ubugingo ubugingo buhoraho
dusangire ijambo
dusangire ijambo dusangire ijambo